iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uyu munsi ni kuwa gatanu itariki ya cumi n'umunani ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu interinete yacu ni radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook voa radiyo yacu bibaye saa kumi n'imwe n'igice mu burundi no mu rwanda ndabashuhuje cyane mwabonye imana ikingura ni tomasi kamirindi ubaramutse ibyo babagereza ngo harimo yuko ngo ngo bivugwa yuko bari mu migwi ihungabanya umutekano bacita tente harasi tente riyeri do leta ariko akaba atakintu na kimwe batanze coba kivyemeza uyu ni eric nizigiyimana umushingwamanza cyangwa se avoka w'umuyobozi w'ishyaka msd muri komini muyinga watawe muri yombi msd ni rimwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi ni mu kanya mu makuru ikaze ku ijwi ry'amerika amakuru rero turayahera ku yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na aloyizi bigirimana
ndabaramukije ndamutsa n'abariko baratwumviriza aya makuru tuyahere muri burkina faso aho umukuru w'abasirikare bafashe ubutegetsi ku munsi wa gatatu yamenyesheje ko perezida na minisitiri we wa mbere bameze neza kandi ko bagiye kurekugwa bakidegemvya ivyo uwo mujenerali azwi ku izina rya gilbert diyengere yabimenyesheje ijwi rya amerika ku munsi wa kane ni ukuvuga ejo hasigaye umunsi umwe igisirikare gikomboye inzego mfatakibanza z'icyo gihugu cyo muri afurika yo mu burengero uwo mujenerale yatangaje ko igisirikare cyafashe ubutegetsi kuko inzira ya politike burkina faso yariko iratumbera yarimwo amahinyu yongeye avuga ko agiye gutunganya ibiganiro bya politike birimwo imigambwe yose kandi yemera ko azotunganya amatora ku itariki izokumvikanwako ayo matora yari ategekanijwe gutunganywa ku itariki cumi n'imwe z'uku kwezi kuza igihugu cya burkina faso rero cyari cyimirije amatora y'umukuru w'igihugu kuri iyo tariki tuvuze abantu batatu nibo bamaze kumenyekana ko bapfuye igihe abanyagihugu batana mu mitwe n'abasirikare biyamiriza ifatwa rya perezida na minisitiri wa mbere ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kiri hafi y'igisagara cya uwagadugu muri burkina faso ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika muri icyo gihugu cya burkina faso imenyesha ko amabarabara yo mu gisagara atari make yugaye ku mugabane wa buraya inama nshingamateka y'uburayi irashyigikiye ingingo yo kugabanganya impunzi zishika ibihumbi ijana na mirongo ibiri mu bihugu byose bigize ubumwe bwa buraya mu ntumbero yo gutezurira ibihugu biri ku mipaka y'uburayi aho bigaragara ko ibyo bihugu ari ishikiro ry'impunzi zijya gusaba ubuhungiro iyo ngingo yemejwe ejo kuwa kane n'abashingamateka amajana atatu na mirongo irindwi na babiri kuri ijana na mirongo ibiri na bane bayanse ariko mirongo itanu na bane nabo ntacyo bayivuze ko ikigiye rero gukurikira ni uko abaminisitiri b'intwaro yo hagati b'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya bayemeza icyo ibyo bizoca bituma ibihugu byari bimaze iminsi byanka kwakira izo mpunzi atari uvugiro bizoba bigifise ikibazo cya irani n'ibigwanisho mu kwezi kuza kwa cumi niho ya masezerano ya irani ku bigwanisho bya nikireyere azotangura gushigwa mu ngiro ivyo vyamenyeshejwe ejo kuwa kane n'abategetsi bo muri departema ya leta hano muri leta zunze ubumwe za amerika igisigaye ngo ni ugukurikirana inyifato ya irani ku bijyanye n'ayo masezerano imbere y'uko icyo gihugu gikugwa ko ibihano mu by'ubutunzi cyafatiwe n'amakungu itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi kuza niwo munsi azotangura gushigwa mu ngiro irani niho kizotangura gukuraho ibimashini biharugwa ku bihumbi bihingura ubumara bwa nikeleyere bakavyimurira mu bundi bubiko irani kandi gisabwa gushira ahabona ibiri mu mahinguriro ya nikeleyere abo bategetsi bo muri departema ya leta zunze ubumwe za amerika bamenyesha ko mu gihe irani cokwega amaguru mu gukora ivyo gisabwa ibihano bizoca bigumizwaho mu gihugu ca ukraine ishyirahamwe rijejwe umutekano n'imigenderanire mu burayi mu ncamake occe ryaraneguye ejo ku munsi wa kane ingingo perezida petro poroshenko wa ukraine yafashe yo gusinya itegeko ribuza abamenyeshamakuru mvamakungu mirongo ine n'umwe kwinjira muri ukraine mu kiringo cy'umwaka ayo mashyirahamwe amenyesha ko iyo ngingo ari ukwima abamenyeshamakuru uburenganzira bwo kumenyesha amakuru abaserukira ayo mashyirahamwe babandanya bati amaleta arafise uburenganzira bwo kurwanya abagira iterabwoba no gucungera umutekano w'abanyagihugu bavyo ati ariko kubuza abamenyeshamakuru kujya kurondera amakuru aho bashaka si ugucungera umutekano na gato basaba perezida petro poroshenko kwisubira ko agasinyura iryo tegeko inkuru idushikiriye mu kanya ku bya burkina faso inama y'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni yarakoranye ejo ku munsi wa kane itariki cumi n'indwi z'ukwezi kw'icyenda aho icegera cy'umunyamabanga mukuru wa oni hajejwe ibya politike jeffrey feltman yababwiye uko ibintu byifashe muri burkina faso iyo nama iriyamiriza yivuye nyuma inyifato abasirikare bajejwe umutekano wa perezida bagize inyifato yabaye mu gihugu mu gihe icyo gihugu cyari kirongowe na leta mfatakibanza leta yari ko itegura amatora y'umukuru w'igihugu inama ya onu ijejwe umutekano ku isi isaba ko perezida michel kafando na minisitiri wa mbere isaac zida ndetse n'abandi bategetsi bagizwe imbohe borekugwa vuba bwangu iyo nama isaba ko isaba abo basirikare bagumutse gusubizaho leta mfatakibanza bidatevye basaba abegwa n'ibya politike bose muri burkina faso kubahiriza ikirangaminsi cy'amatora
ayo yari amakuru yo hirya no hino ku isi ubu mu kanya ni amakuru yo mu biyaga bigari inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho rero amakuru yo mu biyaga bigari mu burundi kuva ejo bundi kuwa gatatu n'ejo kuwa kane umunsi wose karitsiye ya mutakura y'umurwa mukuru bujumbura yari igoswe n'abapolisi ntawinjiraga ntawasohokaga igipolisi cyatangaje ko cyarimo gisaka intwaro tabita mukamusoni yakoze iyi nkuru mu bwinjiriro bw'ibarabara rija kumutakura hacungerewe n'abapolisi uje kwinjira umupolisi amubwira ko bidashoboka aho ni kuri sitasiyo iri mu ihuriro ry'ibarabara riva mu gisagara hagati rija kumutakura n'ibarabara bita rya kanyoni amapikipiki abantu bafise udufuko tw'ibintu urwaruka rufise ibikoresho by'ishuri biboneka ko ari urwaruka rwiga muri za kaminuza nibo bari ngaho barindiriye kuronka uruhusha rwo kwinjira muhiri wabo abamenyesha amakuru nta ruhusha rwo kwinjira ngo barabe ibiriko birabera muri karitsiye ya mutakura baronse bamwe mu rwaruka twashoboye kuvugana babujijwe kwinjira bavuga ko kuva ku mugoroba kuri wa gatatu batarashika mu mihani iwabo mbaga ku mutago twumvise nyine bikubita nyine bakubita gerenade tubumva nyine amasasu menshi ca turiruka baca barugara ibarabara ca turara hanze n'ubu ntiturinjira ariko ntituramenya rero ibintu bariko barakora n'ubu ntituramenya ivyo barimwo naye ngaho muri sitasiyo cyesanga ndumushoferi nsufera twari ipikipiki byatanguye kubononekera mu masaha ya saa cyenda niho na- na zino nkasanga abantu bari mu kwiruka tutazi ibintu ibyo ari byo ubwo rero gushika ku mugoroba byarase yuko ntaha naho nabika imoto imoto irara hajya kuri sitasiyo hajya byarase yuko umuntu ari buhashike ngo abike icyuma ubwo turara mu gahinga uno munsi mu gitondo twazindutse dukikijwe n'igipolisi igipolisi bavuga yuko baza gusaka ibigwanisho kuva ubwo gushika iyi saha nta muntu n'umwe arahonyora ku muhana wiwe azi ibyahiriwe canke uko bimeze icegera c'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye ijwi rya Amerika ko kumutakura hugaye kuva ku wa gatatu ku mugoroba kubera grenade zitandatu zahatewe zitanu muri zo zaraturitse imwe ntiyashoboye guturika Nkurikiye yavuze ko vyose vyatanguye ku muhingamo wo kuri wa gatatu aho umuntu aba kwibarabara rya kane yatabaje igipolisi kubera umusuma yaraje kwiba uwo musuma amaze gufatwa abapolisi bamutwaye kumufunga haciye haza ipikipiki yo mu bwoko bwa bajaji igitera grenade muri abo bapolisi inyuma yaho haje abantu batera izindi grenade zitanu nta muntu yakomeretse canke ahitanwe n'ico gitero nk'uko icegera c'umuvugizi w'igipolisi yabimenyesheje ijwi rya amerika ariko amakuru dukesha bamwe mu bapolisi bari bacungereye iyo karitsiye avuga ko hari abapolisi bakomerekeye muri ico gitero nayo abanyagihugu babaho kumutakura bo bavuga ko hari n'abapolisi bapfuye uyu musore ati ntawe uvuga ko aba muri ayo makaritsiye bera bose mugabo hari abariko baragwa mu mporero boje naraye ngaha muri quartier nazindutse mu gitondo kare kare nja kwishuri ariko kugeza ubu urabona yuko bitarakunda ko twinjira ariko gusa ico dusaba nuko bitwo turagwa mu mporero y'ibyo tutazi abanyagihugu aba baba bashaka gutana mu mitwe n'abapolisi bibaza yuko twebwe boraba ahandi hantu baza kubigirira kugira ngo quartier yacu itekane abapolisi barabagiriza yuko namwe mubaza arimwe mubabika jenshi barivyo mbo twebwe ntabo tuzi yuko yaba twari tubazi tuba twarabatanze ariko kubera yuko tutabazi twe twumva gusa ibintu bit- bituragurika ku mugoroba cyane cyane mu minsi- mi- mu masaha yo ku mugoroba iyo rero yuko biraturagurika bavuga yuko ari urwaruka ariko tugerageje kubiraba turabona natwe abantu muri karitsiye dusanzwe tubamwo turabona yuko urwaruka rukwiye kwitwara neza tukareka ibyo bintu kuko tubona umenga ni ibishobora kuzaduteza ingorane twebwe abanyagihugu twebwe icyo tuzi coco aha kumutakura hari abanyagihugu benshi nyimba babitera barashobora kubiku- kuza nyimba ariyo magirenade bakayatera ba- bava ahandi mugabo ubundi hoho bagaca bigira mwe muri musaba ko vyogenda gute ku bwanyu vyari kugenda gute twebwe icyo dusaba twebwe ni uko igipolisi cyokora akazi kacu mugabo kikubahiriza n'abanyagihugu kuko abanyagihugu bose ibyo bintu ntabyo bazi benshi harimo abagore harimo abana gushika ubu urumva bugaraniwe mu nzu batazi ibyo ari byo ikindi naco nk'ubu uri umuntu w'umusore ukaba uri kurarengana ugaca ufatwa urumva ugiye gupfungwa ntuzi ico uzize benshi bariko barapfungwa benshi turafise aba- benshi ah, bo muri karitsiye bariko barafatwa kandi by'ukuri atani kintu na kimwe bazi nashatse kumenya igituma ku kumutakura habera iryo sakwa uwo mwanya wose bamwe mu bapolisi bavuga ko ari ukugira abantu baba ngaho berekane abakora ubwo bubisha kuko hashobora kuba harimwo ababazi ariko icegera c'umuvugizi w'igipolisi yemeza ko ahantu hose humvikanye amasasu canke amagrenade ni ukuvuga humvikanye ibigwanisho bikira umuriro inzego z'umutekano zica zifata ingingo yo kuja gusaka ibigwanisho umwanya zishakiye kandi umwanya wo gusaka n'abajeje umutekano bo nyene bawimenyera si karitiye ya mutakura gusa yumvikanyemwo ibigwanisho bicira umuriro kuri wa gatatu no mu kamenge aho bita kuri gare du nord haratewe grenade mu kabari kwitwa michel mu masaa mbiri z'ijoro aho ho hari n'umuntu yahakomerekeye kw'ibarabara ry'icumi kuri teza muri kamenge nyine naho haratewe grenade ariko nta bintu byahononekariye nk'uko icegera c'umuvugizi w'igipolisi abandanya abimenyesha aho mu kamenge ariko igihe twahaca nk'isaha umunani n'igice twasanze ibikorwa bibandanya ukuri kwamye nabajije Pierre Nkurikiye niba mu Kamenge naho harasatswe ibigwanisho ko bavuga ko ahumvikanye ibigwanisho bicira umuriro hose haca hasakwa ariko nta byinshi yashimye kwishura kuri ico kibazo i Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye
iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu kugeza saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
radiyo y'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tukiri mu burundi umukuru w'umugambwe msd muri komine muyinga yatawe muri yombi polisi imurega guhungabanya umutekano w'igihugu msd ni rimwe muri ya mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cy'uburundi umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze arakurikira iyi nkuru ku munsi wa kabiri w'iyindwi ku muhingamo niho jean batiste nshimirimana batazira john asanzwe arongoye umugambwe msd muri komine muyinga yahagarikwa n'uwurongoye iperereza aho imuyinga nyene yahagaritswe ari kumwe n'abandi bantu batatu harimwo umunyezamu wiwe n'abandi bashitsi babiri umwe aturuka muri komine rango mu ntara ya kayanza uwundi aturuka mu ntara ya kirundo ayo makuru dukesha ishyirahamwe aprodehash igisata cy'imuyinga arongera akavuga ko urongoye iperereza imuyinga amaze kubashikiriza igipolisi baciye batangura kumvirizwa n'inyamiramabi imuyinga eric nizigimana umushinjwamanza ariko arabunganira avuga ko afite icyizere ko bagiye kurekugwa vuba kuko dosiye yabo igaragara ivyo akabivuga afatiye ku caha kibafunze n'ubwo kiremereye muvyo babagereza ngo harimo yuko ngo ngo bivugwa yuko bari mu migwi ihungabanya umutekano bacita tente harasi retente dorete ariko akaba ata kintu na kimwe batanze coba kivyemeza kandi noneho bakavuga yuko ngo bivugwa kuko nabo nta kintu cerekanye bigeze bazana kivyerekana abo nabo ndiko ndafasha bakaba baranabasatse bakabura n'ikintu na kimwe cyotuma babashyira ku icyo cyaha tukabona yuko ngira ngo bagiye amatohoza bashobora guca babarekura kuko ariko bazira umukeko na cyane cyane yuko nka jean batiste yafashwe mu kibanza cy'uwundi muntu bari bararondera atari we ariko bakavuga yuko ngo bamubuze uwo barondera bacamusubira mu kibanza ibyo nabyo bikaba bitaho mu mategeko ko umuntu wese abazwa icyo yakoze izindi ndongozi za msd imuyinga zivuga ko zakiranye umubabaro n'ubwoba iryo hagarikwa rya jean batiste nshimirimana naho bavuga ko bafise icizere kwirekugwa yiwe kariyo gedeon ni cegera c'urongoye umugambwe msd mu ntara ya muyinga twavyakiriye nabi twavyakiranye ubwoba dufatiye uko abandi bama ariko aravuga imigambwe iri muri opposition hera usanga ibi n'ibi n'ibi bavugwa kuri bavugwa kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi niho tukwiyumvira tuti wosanga ari muri iyo nzira ariko nahari umubabaro turafite icyizere turafite icyizere kubera abari batanguye kubafungira ubwa mbere baravuye barabakuye mu bapfungiwe ahantu hatsu kandi baramuduha tukavugana aratubwira yuko uko abibona nabo bari kumwe bariko barumvirizwa neza tukaba twiteze ko ubutungane buzobarekura kuko kugeza uwo munsi ntaco bagirizwa mwebwe hari ubwoba mufise namwe nk'indongozi za msd muri rusangi ubwoba ntibushobora kubura dufatiye ku vyo twumva ku maradiyo ibivugwa hirya no hino hari abavuga ati tugiye kugira ibi abandi nabo ati tugiye kugira ibi ugasanga ati nanje ko ndi muri uyu mugwi wosanga muri izi nzira canke ziriya ndatumberewe nshobora kugirirwa nabo umwanya n'umwanya tumaze kwegera igipolisi c'inyamiramabi imuyinga opeje jean bosco mbogambi icegera ca komiseri w'igipolisi c'inyamiramabi imuyinga avuga ko iyo dosiye ikiri mwitohoza kugira ngo barabe ko bikwiye ko ibandanya muri parke canke ko atacaha kirimwo kigaragara imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika muracyateze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda hirya no hino mu rwanda imbwa z'inzererezi zongeye kwibasira amatungo n'abantu umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yagiye kureba uko byifashe mu karere ka bugesera asanga abantu babiri byibura bamaze kwicwa n'ubumara bw'imbwa zabariye abandi barenga ijana barimo barivuza ibikomere batewe n'imbwa zabarumaguye eric bagira ubusa rero yari mu bugesera tuvuganire mutuvuganire ibintu kugira ngo ngewe nk'umwana uhekurwe n'imbwa utoroye itarakugira akamaro igusigire ibibazo ubu twaragusha ibitwaro utwacu nta kintu umuntu afite ni mayiboboye aho ngaho kandi hari umuntu ugira hejuru ikibazo cy'imbwa ugereranyije n'ubuvuzi bwayo n'ibiki ni ibintu bibabaje mudufashe abo ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa rweru ho mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda batabaza kubera ikibazo cy'imbwa z'inzerezi ziri kurya abantu n'amatungo hirya no hino mu gihugu bwana jean Pierre sebatware na mugenzi we mu murenge wa rweru bavuga ko imbwa zariye abana babo mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi y'umwaka kubera gutinda kwivuza bishingiye ku bushobozi buke bibaviramo urupfu nanjye wanjye zaramureje we naramushyinguye ku itariki makumyabiri ngewe twaragiye tugeze nyamata ndumva twararaye iminsi ibiri banga kutuvurira baravuga ngo keretse uba ufite ubushobozi akirwana ubwo tubonye rero bimeze gutyo twirukanye ku murenge nawe buri icyo ukora aba bose twari kumwe nyine uba uzi ko icyo ukora rero natwe tubura mikoro ushoboye kujya kuvuza mu kinyarwanda akagenda bakamugombo kuduhorera nuko nyine ngeweho biranababaje cyane kuko umwana imbwa yamurumye ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi umwana yahise mujyana kwa muganga ndakurikirana ndavuza ndateza inshinge hariya mu muhima izamena ziteza kuri cumi na bitatu magana atanu Rum- rumwe kubera n'izindi serivisi bamukoreraga kuko njye yari yamuriye yamushwanyaguje amaboko hafi no ku mutima ubwo ngubwo rero naramuvuje maze kumuteza inshinge namaze kumuteza enye baramwandikiye eshanu ubwo nyuma yaje kongera gufatwa n'ubumara bw'imbwa n'ubundi arapfa nyuma yo guhamiriza ijwi rya amerika koko ko hari abantu babiri bapfuye bazira kurumwa n'imbwa mu murenge wa rweru bwana kayita nkore yatubwiye ko kuva mu cyumweru gishize bafashe ingamba zikomeye ingamba zibasira imbwa z'inzererezi izo ngo dufite abantu babiri bitabye imana biturutse ku kutivuza ntibivuje abandi cumi na batatu bo barivuje kandi barenda boroherwa abari sehasha ntuze no kuri adeperi ibitaro bya nyamata tumaze kumva ibibazo bihari by'abantu bagenda baribwa twafashe ingamba zo gushaka umuti u- u- utega imbwa zose zir- zirera ku gasozi ku buryo tumaze kwicamo imbwa zigera kuri mirongo itanu n'ebyiri zose igikorwa kirakomeza n'ubundi urukingo rumwe gusa kuwa rumwe n'imbwa ngo ruhagaze ku bihumbi birindwi by'amafaranga y'u rwanda abafite abana babo barumwe n'imbwa mu karere ka bugesera batishoboye bataye icyizere madame claudine mukaruriza afite abana babiri barumwe n'imbwa nta cyizere nagira kuko abana babiri imbwa iramutse impekuye bose bakagenda urumva nta cyizere namba nshobora kugira nshobora kwicara nanjye ndi muri bamwe ndetse nshobora no kuba nagira ihungabana bitewe n'abana babiri naba mburiye peri rimwe kandi nakagombye kujya mu buyobozi bakagira icyo bamfasha ariko ntacyo bashobora kumfasha ahari ku buyobozi bw'akarere ka bugesera bwabwiye ijwi rya amerika ko abaturage barumwe n'imbwa badashoboye kwivuza bwumvikanye n'ibitaro bya nyamata mu bugesera kubavura akarere kakazabishyurira madame priscille uwiragiye ni umuyobozi w'akarere ka bugesera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage nyuma y'uko bamaze ku- kurumwa n'imbwa abari babishoboye batangiye kwivuza biteza inshinge ariko kubera hari harimo n'abatishoboye twagiye tubafasha hanyuma dusaba ibitaro hariya biwukuro tutari nyamata bagura inshinge bazizana ku bitaro noneho abo tubasaba ko bakomeza kuza bagakomeza kwitereza hafi kuko mbere batangiye bitereza ku muhima ariko nyuma dusaba ibitaro ko baziza hafi kugira ngo bashobore kuziterwa bose n'abatishoboye nabo twabasabye bose yuko baza ba- bakabatera noneho twe nk'akarere tukazabishyurira hanyuma kandi nabo nabo turimo tubatera rwose ngira ngo bamwe n'inshinge barenda kuzirangiza Mm, nta kibazo ubu gihari twarabikemuye ubwo twateguraga iyi nkuru ntitwabashije kubona muganga w'inyamaswa ngo adusobanurire byimbitse ku muntu wahuye n'ibibazo byo kurumwa n'inyamaswa zirimo izibana n'abantu nk'imbwa nitumubona yazabidusobanurira kurushaho mu biganiro byacu bitaha ni nacyo kimwe n'abashinzwe inyamaswa mu kigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi rab icyakora mu mpera z'icyumweru gishize batangarije radiyo y'igihugu ko iki kibazo kitoroshye bavuga ko mu gihugu hose hamaze kwicwa imbwa z'inzererezi zigera ku bihumbi bine magana atanu kandi ko ari gahunda ikomeje mu mbwa ibihumbi cumi n'umunani zibarurwa mu rwanda ariko abagira ubusa ijwi rya amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u rwanda inshuti zacu ubu noneho ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
inyuma y'iminsi mike yiheze perezida salva kiir wa sudani y'ubumanuko ashize umukono ku masezerano yo guhagarika ingwani imaze amezi mirongo ibiri impande zombi ari leta ari nabo batavuga rumwe baramaze kutayubahiriza nk'uko yari ategekanijwe amaraporo yo kwizigira amenyesha ko ingwano yasubiye kwaduka cyane cyane mu turere twa nayiri yo mu buraruko n'ahitwa unity state inama ishinzwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu yaramaze kugabisha impande zose ko kutubahiriza ayo masezerano yo guhagarika ingwano bizotuma hasubira gufatwa ibihano birimo gukurwa ku masoko yo kugurira kw'ibirwanisho ingwano y'ubumanuko bwa sudani yadutse mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu kutumvikana ko gupfa ubutegetsi hagati ya perezida kir n'icegera ciwe reyik mashar iyo ngwano kandi yuguriye imishamirano y'amoko hagati y'abadinka perezida kir yamukamwo n'ubwoko bw'abaniweri mashar aturukamwo ibihumbi n'ibihumbi by'abantu barahitanywe n'iyo ngwano abashika miliyoni zibiri nabo baratizaho barahungira mu bihugu bibanyi izindi ngaruka mbi z'iyo ngwano ni uko abantu bashika imiliyoni zine bugarijwe n'ubukene n'inzara leta zunze ubumwe za amerika yari yafashe amasezerano yo guhagarika ingwano yo kuwa mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi k'umunani hagati ya perezida kiri n'icegera ciwe mashar nk'intambwe nziza mu nzira yo gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro ingwano ziherutse zerekanye ukwizirirwa guke mu byo abo bategetsi babiri bari biyemeje mu gushyira mu ngiro ayo masezerano bica bica bituma n'ayo masezerano nyine atagaciro leta ya washington ihamagarira impande zose guhagarika gusotorana no gusomborokanya izo mpande zigashyira inguvu ku bikorwa byozana umutekano urama mu biganiro byimirije uwo wese azobangamira inzira y'amahoro azobona ingaruka mbi zabyo aricyo gituma leta zunze ubumwe za amerika izokorana n'inama y'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungoni kugira ngo ibandanye ibihano nk'uko bitegekanijwe n'ingingo inomero ibihumbi bibiri na gatandatu y'inama y'umutekano ku isi leta zunze ubumwe za amerika kandi izobandanya ikorana n'uwo wese yatoye gukurikira inzira y'amahoro kandi yiyemeje gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro ku nyungu z'abanyasudani bo mu manuko bose
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti zacu amakuru twabateguriye muri iyi minota mirongo itatu ubu ngubu arahumuje aroyizi bigira imana ariko aragarutse muri studio kugira ngo atwibutse muri make avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
makuru twongere tuyahere kuri burkina faso inama y'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni yarakoranye ejo ku munsi wa kane iriyamiriza yivuye inyuma inyifata abasirikare bajejwe umutekano wa perezida bagize inyifato yabaye mu gihe icyo gihugu cyari kirongowe na leta mfatakibanza yariko itegura amatora y'umukuru w'igihugu iyo nama isaba abo basirikare bagumutse gusubizaho leta mfatakibanza basaba begwa n'ibya politike bose muri burkina faso kubahiriza ikirangaminsi cy'amatora no gutegura amatora yizigiwe na bose kandi atawo akumira ku mugabane wa burayi inama nshingamateka y'uburaya irashigikiye ingingo yo kugabangana impunzi zishika ibihumbi ijana na mirongo ibiri mu bihugu byose bigize ubumwe bwa buraya mu ntumbero yo gutezurira ibihugu biri ku mipaka y'uburayi aho bigaragara ko muri ibyo bihugu ariho hari ishikiro ry'impunzi zijya gusaba ubuhungiro ikigiye gukurikira ni uko abaminisitiri b'intwaro yo hagati b'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya bemeza iyo ngingo bizoca bituma ibihugu byari bimaze iminsi byanka kwakira izo mpunzi atari uvugiro bizoba bigifise ku bijyanye na irani mu kwezi kuza kwa cumi niho y'amasezerano ya irani ku bigwanisho bya nikirere azotangura gushyirwa mu ngiro ivyo vyamenyeshejwe kuwa kane n'abategetsi bo muri departema ya leta ya leta zunze ubumwe za amerika itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi niwo munsi ayo masezerano azotangura gushigwa mu ngiro irani niho kizotangura gukuraho ibimashine biharugwa ku bihumbi bihingura ubumara bwa nikirere bakavyimurira mu bundi bubiko ishyirahamwe rijejwe umutekano n'imigenderanire mu burayi OSCE mu mfunyafunyo ryaraneguye ejo ku munsi wa kane ingingo perezida petro poroshenko wa ukraine yafashe yo gusinya itegeko ribuza abamenyeshamakuru mvamakungu mirongo ine n'umwe kwinjira muri ukraine mu kiringo cy'umwaka ayo mashyirahamwe amenyesha ko iyo ngingo ari ukwima abamenyesha amakuru uburenganzira bwo kumenyesha amakuru yabo
radiyo y'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu burundi fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu turi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu facebook voa radiyo yacu ndetse turi no kuri twita inshuti z'ijwi ry'amerika rero ubu ngubu ni wa mwanya w'ikiganiro cyanyu murisanga murisanga y'uyu munsi twayihariye ikibazo cy'abasangwabutaka abatwa bo mu burundi ntabwo ari ikibazo turi bujye mu mizi yacyo yose kubera ko murabizi abatwa bihora bivugwa ubwabo barabyivugira n'abandi bantu barabibona ko bafite ingorane mu bisata byinshi cyane mu burezi mu bucuruzi mu mibereho yindi isanzwe mu byerekeranye no kugira ubutaka kandi ari abasangwabutaka uyu munsi turibanda ku bya politiki mu burundi abasangwabutaka mwebwe uko mubibona mufite uruhe ruhare nyakuri mu bya politiki y'igihugu cyanyu none se mwebwe abarundi muri rusange mwese mubibona mute mubona abarundi bafite uruhare rugaragara muri politiki y'igihugu cyanyu yego birazwi yuko abatwa bafite abahagarariye nko mu nteko nshingamateka y'u Burundi ndetse no mu nteko nshingamateka ya yase uriya muryango w'afurika y'uburasirazuba ariko se birahagije ibyo byose rero muri politike gusa nibyo tugiye kurebamo uyu munsi muri iki kiganiro murisanga mwese rero mufite ijambo ariko umushyitsi mukuru ni habimana leonard habimana leonard arongoye uniporoba ni ukuvuga ishyirahamwe mpuzabatwa ryo mu burundi arongoye ni perezida representant legal turi kumwe rero uyu munsi niwe turi buganire ku buryo burambuye leonard we uraho neza urakomeye amahoro tomasi yego turaho natwe aho ngaho iwanyu se mumeze mute yego twebwe turaho turakomeye turi bujumbura tubona gushika muri kano kanya ibintu bimeze neza turabashimiye cyane rero ko mugiye kuduha uyu mwanya ungana n'isaha yose kugira ngo turebere hamwe n'abandi banyagihugu bari buhamagare uburyo ikibazo cya politiki n'abasangwabutaka abatwa mufite cyangwa se uruhare mufite ibibazo mufite muri politiki mu magambo makeya rero nk'ubu ngubu uvuze nko mu minota ibiri tuvuge uko abatwa muhagaze muri politiki wabitubwira mu yahe magambo jewe ingene nobivuga novuga ko muri politike abatwa ari abantu bagiye barakumirwa gushika n'uno munsi twavuga ko muri politike barakumiriwe kandi tuzi ko igihugu cy'u Burundi kigikorera cyane ku bijyanye n'amoko turazi ko no mu ibwirizwa shingiro hariho abahutu abatutsi n'abatwa no mu nzego zose iyo bari barazishinga barisunga ibyo bintu bijyanye n'amoko ariko rero tukabona yuko abatwa batabashiramwo umengo ubumwe bw'abarundi nk'uko twama tubivuga umengo bugizwe n'abahutu n'abatutsi bonyine abatwa ukamengo ntibarimwo muri icyo kibazo nyamara itegeko nshinga mu ngingo y'ijana na makumyabiri n'icyenda nk'uko mubivuze ibanza ivuga ngo guverinoma ngo ifunguriwe amoko yose y'abarundi ariko nyine nk'uko mubivuze ngo byibura mirongo itandatu ku ijana by'abaminisitiri n'abungirije abaminisitiri bagomba kuba abahutu noneho abatarenze mirongo ine ku ijana abageze kuri mirongo ine ku ijana b'abaminisitiri n'ababungirije visi minisitiri bakaba abatutsi hanyuma bakavuga ko mo n'abategarugori bagomba kugiramo mirongo itatu ku ijana ariko mwebwe ntabwo mugaragara kandi itegeko nshinga rivuga yuko mufunguriwe namwe kujya muri guverinoma nko muri guverinoma hari umuntu mufitemo navuga nti kuva intwaro ya cami ihavuye hakaza intwaro za guverinoma ubwo nta mutwa yigeze ajya muri guverinema n'uno munsi rero muri guverinema y'ubu guverinema nshyashya iheruka iheruka gushingwa na nyine icubahiro petero nkuru nziza abatwa ntibarimwo kandi haguma havugwa yuko iyo guverinema yoba ari iy'ubumwe kandi nabo nyine barabyivuge yuko iyo guverinoma baheruka gushinga ari iy'ubumwe ariko tukabona yuko ari iy'abahutu n'abatutsi gusa mu bisanzwe mu by'ukuri si iy'ubumwe kubera ko n'abatwa basanzwe batarimo ntigombye mu ijambo rero reka duhe ijambo abanyagihugu kuri telefone dufite laurenti reka nawe tumwumve laurenti we uraho urakomeye ndakomeye mwiriwe mwiriwe neza nuko nawe wakwivuga neza n'aho uri hanyuma ugaterera nitwa nduwayorora yego nkaba ndi mu gihugu cya kenya ariko uri umurundi ndi umurundi warahunze se narahunze eee terera rero reka twe kujya muri ibyo bibazo by'ubuhunzi hanyuma twivugire kuri iki kibazo cy'abasangwabutaka muri politiki mu burundi ntagira mvuge ku kibazo cyo mu burundi ku benegihugu baho birababaje kubona politiki cyangwa umunyepolitiki ahanze politiki yiwe mu banyagihugu ariko igihe umunyegihugu ashyikiza ijambo agatarigira none se iyo politiki izokinwa ryari izokinwa gute kandi abanyagihugu bose bangaye bariko bariyukwako icya kabiri abatwa na bene butaka mu bandi dufise ubwoko mu gihugu kandi butegereza kubahirizwa n'ibwirizwa kinyarwanda rirabivugako niryari umutwe ko tuvuga ngo muri turi muri demokarasi niryari abatwa bataduha ababonisi nabo bakajya muri politike bakaronka ibibanza byabo bibakwiye bakareka kuba ababonisi mbega niyo bagira mirongo itandatu ku ijana by'abahutu mirongo ine by'abatutsi abatwa baza bari ababonisi mbega kubera icyo bashyira muri bonisi nibabahe liberite ni muri demokarasi koko nimba bayita demokarasi ama nabo nyine bagira ente bareke gukumirwa nikoze nduwayo iyo uvuga bonisi wasobanura mu kirundi ugereranije icyo bivuga neza kugira ngo abatwumva bose basobanukirwe nashatse kuvuga ni nk'inyongera yego
bababwongerwe ko kandi mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi no mu nteko ishinga amategeko ya yase barimo none se ubwo ngubwo n'inyongera ntabwo babarwa ku bisanzwe igihugu ntigitwarwa n'inshinga ya yase gitwarwa guhera hasi ntabwo watuma wabashinga amateka kandi hasi n'abataba hari ngo ni uko babongeweko nayo eyasidi bazimaze igihe gitoya ntibashyire oruganizasiyo bapanga umugambi bakurikije demokarasi nk'uko ivugwa ko ariyo demokarasi umwenegihugu wese ashyikize ikibazo yisanzuye ntahirize ikibazo cyiwe hanyuma bajye muri leta sero n'ubungane nduwayo urakoze cyane murakoze namwe pacel uraho urakomeye ndibyura ye uri ye ni amahoro nawe wakwivuga n'aho uri hanyuma ugaterera kuri iki kibazo cya politiki n'abasangwabutakwa mu burundi yego ndi gitega bwa mbere mbanze kuramutsa umutumire habimana leonard niko yitwa yego nkabashimira kandi kuba mwatumiye uwo kubera nawe iryo shyirahamwe ryabo niryo navuga mu mashyirahamwe y'abasangwabutaka risa n'iri fisi jonja rinininya icya mbere nacyo numva notangura kuvuga ubwa mbere ni icyiyumviro yego ndashima ukuntu abasangwabutaka ubu mu bisanzwe ubuzima bwabo bumeze kuko kera bari babayeho cyane nabi gusumba ariko ubu baravuye muri twa tuzu tumwe twari dusakaje ibyatsi ubu leta yarabubakiye amazu meza naho ntuvuga ngo ni meza cyane ariko rero nshiyenda kuri urwo ruhande rwa politiki nk'uko yabivuze biraboneka yuko hakiriho agahaze mugaburira ako gahaze ndakabashyira ko na bonyine yego birambabaza cyane rwose urabye kuva mu matora ya mbere yo mu mwaka wa kangahe nk'aya y'ubu no ku mukuru w'umutumba ukabura n'umusangwabutaka n'umwe yitoza kandi mu mitumba bahatuye
hoze nta hamwe numvise baba bamusizemo ariko mvuca usanga umenga nabonyine barikumiye iyo wikumira uwundi nawe nta wundi aza kuguha uburenganzira bwawe wenyine utabanje kubugwanira urumva rero nicyo gituma nashaka kumusaba ngo bongere baze barahimiriza kugira ngo nabo bagire iryo shaka ryo guharanira ibiti bya politiki ni ukuri babafashije cyane igihugu ucisha abahutu ucisha abatutsi gusa ariko n'abatwa nabo ni iki wabo ariko urabona none ko abahutu n'abatutsi bo bamwe bariko bara- bararondera nyene ba- ba- batwara bakaja ku- kurondera amajwi hirya n'ino ariko ugasanga nta musangwa butaka n'umwe arimo bumva birababaje cyane hanyuma ikindi nacyo ye iyi- iryo shyirahamwe iniproba mu minsi ya- yahera by'ukuri sindakubesha ryari ishyirahamwe ryiza cyane rikora ibintu byinshi vurema abantu bose bakavuga ati ni ukuri abatwa cyangwa abasangwabutaka biragaragara yuko bagiye kwisununura batera imbere nk'abandi ariko rero ibyo byamaze igihe gito ubu iryo shyirahamwe je ntacyo ntibona nari nagwa mumumbarize ibyaba- ni biki byabaye habuze iki ko abantu bahari eh barutwo tubazo mfise rero mumumbarize muzaba mukoze ye pacero urakoze kandi yakumvaga habimana leonard rero arongoye uniproba ishyirahamwe mpuza- mpuzabatwa mu burundi icyo kibazo mwacyumvise ngaho rero nimusubize pacel ego murakoze cyane eh, kandi ndashimiye na pacere ko yashoboye nawe nyene kuba turi kumwe muri kino kiganiro ariko rero icyo twashaka kumubwira ni uko mu by'ukuri ni uko wewe yoba atabikurikiraniye hafi ariko twebwe tubikurikiranira hafi turazi yuko abatwa nabo nyene bafise ishaka rya politiki ariko icyo tubona nk'intambamyi ni uko amategeko y'u Burundi asanzwe yubakiye ku bwoko dusanga akumira abatwa bigatuma nabo nyene baca bacika inkokora zo kubandanya bagira politike nk'uko byategerezwa nk'akarorero nomuha ni uko abatwa haba mu migambwe barimwo baragiye eh, baragize kampanye mu migambwe itandukanye hariho mbere n'abo ba- bari bashizwe ku ntonde z'abashinga amateka mu migambwe urumva yuko ibyo byose ni intambwe biragaragara yuko n'abo batwa bari bafise ishaka ry'uko bokurikirana ibya politiki hanyuma yavuze no mu ku mitumba ati by'ukuri nta batwa bitoje ku mitumba naho nyine twavuga yuko ntiyaronse akaryo ko kubikurikiranira hafi kuko twebwe turazi yuko hariho abatwa bitoje ku mitumba kiretse gusa ko n'aho bitoje batashikirwa ngo baronke ikibanza cya mbere cyangwa icya kabiri ariko hariho uburorero usanga tuzi aho usanga abatwa bararonse nk'ikibanza cya gatatu cya kane ndibuka ikibanza cya kane ikibanza cya gatanu kubandanya uduga ariko ikibanza cya kabiri cyangwa icya mbere mu- mu- ku- ku mitumba ntibashikiriwe rero ni naho tukiraba akagihaze ni intango eh, ni iryo shaka mu kwerekana iryo shaka ariko turazi ko nko mu mwaka uheze hariho abashikiriwe ku mitumba bararongora imitumba kandi turabazi turazi nko mu ntara ya mwaro eh, muri komine ya rusaka twari dufiseho umutwa yari arongoye umutumba kandi urumva ko yari arongoye abahutu abatutsi n'abatwa ni ukuvuga rero ishaka turarifise ahubwo gusa ni uko iyo batabikurikiranira hafi by'ukuri ngo amenye ibiriko biraba kuri tere niko se leonard nk'ubwo ngubwo ko muvuga yuko mu- mufite iryo shyaka ryo kujya namwe mu gupiganwa mu guhangana mu bya politiki ubu ngubu uko muhagaze muri izo nzego z'imitumba murumva mubyishimiye twebwe gushika ubu aho amatora ahereye yo ku mitumba ntiturashobora ku- kwegeranya ibiharuro ngo tubone by'ukuri abatwa kumbure hari n'igihe usanga hari n'abashikiri bakaba ba mbere ariko inkuru zimaze kunshikira ni uko atamutwa yabaye uwa mbere cyangwa uwa kabiri ikibanza bafise aho ngeza uno munsi bahera ku kibanza cya kane muri iyo mitumba radiyo ijwi rya Hanyuma- yego komera komeza ikindi ikindi twavuga twavuga yuko mu bisanzwe ibibanza ofisi usanga tutabyishimira by'ukuri kuko hari nk'igihe usanga harimo utuntu twinshi nk'ubu iyo bariko baritoza hari aho wasanga hariho abi- abifise akagira icyo akoze eh, ariko abo batwa wasanga kenshi bataronse amikoro kugira ngo nabo banezereze abazobatora ariko aha abandi wasanga baronse ingene babanezereza ugaca usanga rero baronse n'ibyo bibanza vya mbere canke ivya kabiri nuko no yewe.
kwishura ico kibazo Eh, radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira muri iki kiganiro muri isanga ku ruhare rw'abasangwabutaka ni ukuvuga abatwa mu burundi mu rwego rwa politiki kuri telefone dufite na vincent vincent uraho urakomeye mahoro cyane ye ni amahoro rwose nawe wavuga aho uri n'ubu uriwe neza hanyuma ugaterera Oh, genda mu gisagara cya bujumbura yego Ah, tunashaka guterera biraboneka neza ko butaka hari ikintu coba cariyunguye mu mya- mu myaka icumi iheze mu bya politiki ya ko ugereranyije kuraba nk'ahantu bahora baba canke uko bari bameze ko ari nk'ikintu baba bariyunguye ko nk'umwaka tuvuge nk'umwana ubu aragerageza guhonera mu ishure kwiga naho atari bose mugabo biraboneka ko eh, n'imvura iragwa ntikwire hose cyo gituma rero bisaba leta nyene n'inzego zibijejwe ko bobafasha kubandanya batera imbere kandi ikindi nyene n'amashirahamwe yabo nyene nayo akagerageza kubafasha kugira ngo nabo biteze imbere bagaragare nk'abandi be baje mu mashirahamwe bagaragare nyene habaye nk'umunsi mukuru nabo nyene bagerageze kugaragara bahaye mikoro nabo bavuga ijambo nyene bavati niko se vincent mu rwego rwa politike Ah.
rwo ubona abasangwabutaka bahagaze gute
ntacyo navuga muri politike kuko jewe sinkurikirana politike cyane mvuga Eh.
cyane cyane ku bintu bijanye no kwiteza imbere Mm, ni ukurakoze cyane murakoze namwe kandi rero turabashimira cyane ko mugerageza kuduha ijambo umwe mwakavuga muze muradutumira n'abandi bantu nyene mu mpande zitandukanye turabashimiye rwose namwe mwese uko mungana mutubwire mu magambo aratunezeza ngaho rero urakoze cyane niko se habima urwego uyu- uyu muhungu vincent avuze ku kibazo cy'imyigire muri politike birazwi ntabwo wabi- wayigeramo utiga bihagije abatwa ubu ngubu bariga bihagije Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo mu bisanzwe mu minsi yahera cyahora ari urwitwazo aho aba bene wacu abahutu n'abatutsi bavuga bati nta mutwe twoshinga ibi na biriya ati kuko bisaba amashuri ati abatwa rero nta mashuri bafise ibyo rero byari bya kera muri ino minsi turabona abatwa turabafise kandi bize bize mbere ibintu bitandukanye uri abize indimi uri abize amategeko uri abize za ekonomi abo bose turabafite ibyahora rero ari urwitwazo ntibize biguma ari urwitwazo ngo abatwa ngo ntiboronka abo bahashira kubera batize ubu rero abatwa barize bariho bashobora gukora iyindi mirimo nk'abahutu n'abatutsi reka ikindi twovuga nk'akarorero nk'ejo bundi aho baheruka gushinga guverinema eh, barashizemwo et- mu- tugerageje kubibutsa na eh, guverinoma igizwe n'abantu abaminisitiri mirongo ibiri muri abo harimwo abahutu cumi na babiri n'abatutsi umunani bagaca bavuga bati muri abo muri abo harimwo mbere n'abadafise aho begamiye nko mu bya politike eh, dufate bati nk'umushikiranganji eh, ajejwe ibibazo bya gisirikare reka n'abandi bashika batatu ibyo rero ni ibintu byatuma two- dufise akayira twocamwo kugira ngo abatwa nabo nyene bashobore eh, kuja muri izo nzego Eh, nkajya bavuga ngo n'imiburiburi mirongo itandatu ku ijana b'abahutu cyane ngo n'imiburiburi mirongo ine ku ijana eh, b'abatutsi hanyuma ngo n'imiburiburi mirongo itatu ku ijana b'abakenyezi iyo barenze bavuga rero bati n'imiburiburi ntacyo buza ko bashiramwo n'abatwa ni ukuvuga yuko eh, hariho inzira bocamwo u- uretse ko baca bitwaza ngo amategeko ngo ibwirizwa shingiro ntiribyemera mugabo twavuga yuko hajya abavuga ngo ibwirizwa shingiro ntibibyemera kuba ari ukwikunda kuba ari kwa gukumira abatwa kugira ngo ntibababone muri wa mugu wabo w'abashikiranganji bagaca batangura kuvuga ngo byaba biciye ku biringo n'ibwirizwa shingiro Eh, tukavuga tuti namba na gatoya ni ukwikunda kw'abahutu n'abatutsi ahandi ho amategeko ntabuza ko abatwa boja muri guverinema hanyuma ikindi Yego.
eh, baraheruka gushinga baraheruka gushinga eh, nako gushiraho abaguverineri ni ukuvuga abayobozi b'intara baravuga neza noir sur blanc bati ni aba aba- aba- bagi- bangana bose hamwe cumi n'umunani muri abo bakavuga neza bati abahutu ni cumi na bane n'abatutsi bane tukibaza tuti none abatwasa abarundi muri iyo politike yabo y'abahutu n'abatutsi tuvuge yabo kubera badukumira kubera iki batavuga bati abatwa nabo barakeneye kuja muri ibyo bibanza bakumva yuko iyo bariko baravuga abahutu n'abatutsi bagaca bumva yuko ubwo nyene n'abatwa bateza kuja muri izo nzego hanyuma yego muri iyo politiki nyene Mm.
hariho aba ambasaderi iyo bariko barashiraho aba ambasaderi abaserukira igihugu c'u Burundi mu bindi bihugu naho nyene iyo biciye mu nama nshinga nkenguzamateka baraza kandi mu kubaperezanta mu kuberekana bavuga bati naka ni umuhutu naka ni umututsi ni ukuvuga yuko nticyari ikibazo nticyari ikibazo uretse yuko abatwa ari bo bonyine bagikumirwa ariko bikagirwa n'abantu mm, twovuga ko batatezwa kubigira kuko barinze bavuga bati eh, byugururiwe amoko yose ari Eh.
amoko yose rero twumve yuko mu moko dufise n'abatwa barimwo hariho Niko se- n'ibindi bibanza reka tuze kubigarukaho muri Ebi- ibyo bibanza tubanze tuvuge nk'i- nk'ibirebana na guverinoma nk'uko mwari mubikomojeho nyine ko akarongo ka mbere kavuga ko guverinoma ifunguriwe amoko yose y'abarundi kandi umukuru w'igihugu yavuze ko iyi ngingo igomba ashaka ko izahinduka mwebwe mwabigiramo uruhare kugira ngo ihinduke mu buryo noneho namwe mubone umwanya wo kujya muri guverinoma mu nama y'aba- y'abashikiranganji twebwe uruhara twagira twasaba yuko ahanini iyo bariko baratuma ko amanama araba ibintu nk'ibyo araba ihindagurika eh, ry'amategeko ko ba- batoza barashira inyuma abatwa twofata nk'akarorero mu manegosiyasiyo aba ariko araba mu mu biganiro biba biriko biraba hagati y'abarundi bakumva yuko abatwa nabo bategerezwa kujamo kugira ngo nihagira ico bapfunditse ku ngingo iyi canke iriya nabo babe bivugiye bavuge bati iki turabona ko cyorohereza abahutu gikorohereza abatutsi mugabo abatwa nta kiborohereza kirimwo twofatira ngaho cyane cyane kuri ayo mategeko iyo ariko arahinduka bakumva yuko bateza gushiramwo abatwa kugira ngo nabo bashikirize ivyiyumviro vyabo rero kenshi uko tumaze kubibona ni uko iyo bariko baratumira usanga abatwa umengo ntibababona nobanka akarorero ubuheruka Mm.
eh, byari ko bibera i bujumbura twebwe twagize tuti ntidushobora ku- kumva ibiganiro biri ko bibera i bujumbura ntibadutumiye hanyuma natwe ngo tugume tureze amaboko twarashyitse aho ibiganiro biri ko birabera kandi turasaba yuko bodushiramwo icyo gihe baratwumvirije hanyuma baraheza baraduha icyicaro turicara ariko igitangaje ni uko twagiye nk'abavumvyi n'aho bahavuye bakadushiramwo Mm.
ntiturabavumvyi mu gihugu cacu Mhm.
Turaba- turabarundi nk'abandi ico kimwe n'abahutu n'abatutsi ntiturabavumvyi rero muri iki gihugu c'uburundi bumve yuko twese tugifiseko uruhara radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira na habimana leonard arongoye uniproba ishyirahamwe mpuzabatwa mu burundi turi kumwe ariko n'abanyagihugu batandukanye ku bibazo bya politiki n'abasangwabutaka uruhare babifitemo mu gihugu cyabo mu burundi kuri telefone dufite gabriel gabriel uraho neza turaho mwiriwe mwiriwe neza urakomeye turashima wowe uri hehe mboni gaburiyeri banza witonde ndi bujumbura ndi umunyamabanga mukuru nkaba n'umuvugizi w'umugambwe w'urwaruka apederi urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe none icyo kibazo cy'abatwa no muri politiki wakivugaho iki wowe
ubwa mbere nk'umugambwe ya pedere turashima cyane Eh, turabye ibibanza abatwa bafise turabye na porosantaje bafise mu gihugu tukaraba n'ibibanza bafise mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka ni ukuri ni intambwe idasanzwe kandi ugashima ko intwaro ihari ubu yafashije ko abatwa batera imbere bararonka amazu bariga baratera imbere mu bumenyi ni ikintu kidasanzwe cyane kandi mwibuke nuko iyo eh, ibwirwa shingiro iyo rihinduka cyagiye mu bibiri na cumi na gatatu mu kwa cumi na kabiri bari babemeye ko baca abantu umushikiranganji umva ko byari ibintu bikomeye rwose hama rero tuba tukavuga duti nk'abanyepolitiki ni ukuri abacwa bashima ibyo bafise bafite abashinga amateka batatu bafite abakenguza amateka batatu kandi ugize urabe ibyo bintu bakabibahereza batagiye mu ihiganwa ni ikintu kidasanzwe cyane hama rero nk'interano nuba- nubahereza ni ukuri ko bariko bariga bagashika kure kandi tukaba tubona ko bariko barangiza amakaminuza nibare baze bakurikirana amatangazo hari ubuzi basaba ubuzi nk'abandi hama baje mu migambwe kugira ngo mu migambwe bagire gute babone kuronkeraho ibibanza kuko byose bica mu migambwe nta mugambwe w'abatwubaho ni umugambi w'abarundi bose hama nabo bakabona kuja ku ntonde baciye muki baciye mu migambwe hama uwo mwene data vincent yariko aravuga ngo mu nama ziheruka ntibabatumiye ntibashobora gutumira nk'abatwa bawutumira nk'amashirahamwe bagatumira nk'imigambwe kuko hagiye haba imigambwe y'ubwoko haka imigambwe y'abahutu imigambwe y'abatutsi imigambwe y'abatwa ivyo bintu mu burundi usanga dusubiye mu kandi kaga kadasanzwe yewe mbona rero kuno muhanura ko by'ukuri ko bamaze kubwira amashirahamwe y'abatwa ntibagende bigisha abatwa eh, baze mu mugambi nka pidere bagire mu mugambwe tubakorereho ndetse tubashyire ku ntonde kugira ngo baronke ivyo babiriyakuya gusumba ko baza barasaba ngo abatwa abatwa babahereze kandi ko by'ukuri mu migambwe tutobibagira niko se gaburiyeri we Ama- gaburiyeri Yego.
hari utuntu Mm.
tubiri hari utuntu tubiri uvuze nifuza ko wasobanuraho kurushaho nako ni dutatu akambere wavuze yuko ngo bari babemereye ko bazagira umushikiranganji ubu ntabo ntawe bafite icyo uraza kukivugaho mu migambwe mu migambwe barimo ariko ntabwo babashyira imbere icya gatatu uti ntabwo babahereza nyamara itegeko nshinga rikavuga tuvuge ngo abategarugori ni ukuvuga abakenyezi bo babahereza kuki se abatabatwa- abatwa batabahereza vuga kuri utwo tuntu dutatu murakoze cyane ubwa mbere iryo shingiro ryari guhinduka mu kwa cumi na kabiri kuko mu bibiri na cumi na gatatu hari harimo ingingo y'uko umu- ah, abatwa baronka umushikiranganji ariko iryo Ariko ibyo ntiryahindutse bintu- ntaririho ntabwo ryabaye rigihinduka urumva ko Eh.
ritahindutse nta kundi n'ibihangano hama icya kabiri avuze ngo oh, n'abagore bo barabahereza mugabo abatwa ntabwo berekana ibyo ari byo njye nibaza ko bari mu nama nshingamateka kubera hari ikintu cyanditswe kuko nicyo cyatumye kandi umenye ko abagore babakura mu migambwe baba bagiyemo bakavuga bati mu migambwe batange ibice mirongo itatu ku ijana mugabo abatwa bo bakura amashyirahamwe y'iwabo ni ukuvuga ngo niba baragiye no kunigana ku rubuga iyo ni intambwe idasanzwe baba bagize gute baronse nicyo gituma rero by'ukuri abatwa bamaze gutera imbere hama kandi nkabandanye ndabakuraja n'ukuri baze mu migambwe tubashyire ku ntore twababonye kuko abatwa ntibaboneka ntibaboneka bagaca bashaka ngo ngo abatwa abatwa mugabo babahimirize baze mu migambwe apederi irahari twarabanuye tubabura baze twafatanyije n'umugambwe yiprona mu matora nta batwa bari barimo ariko baze ubu mu bibiri na mirongo ibiri bazobe barimo mwebwe muri apederi nta mutwe mufitemo twebwe tubafise ahantu ingozi honyene hamwe ni bukinanyana kandi bukinanyana aho tubafise twarabahimirije baje kwitoza na mbese ndakivugiraho hariho umutwa umwe yatowe kuba eh, kurongora umutumba ni mu ntara ya cibitoke eh, ahantu bita indora hariho umutumba umwe watowe k'umutwa n'ubu niwe shefu de korine niwe warongoye umutumba aturuka mu ishyaka ryanyu mbo kubera ku- kwitoza bitasaba imigambwe twe twarabahimirije ati mugende mwitoze kwa twe kiwanyu mugende mwitoze Ba yaragiye arirukanga aritoza yarabaye umukuru w'umutumba mu ntara ya cibitoke ahantu indora hariho umutwa arongoye umutumba magana ya pedi yaragizemo ingufu ati ni ukuri nimwiyamamaze mwiyamamaze ko bidasaba imigambwe mugire gute murako mushikirwa kandi yarashikiriza gaburiyeri wo mu mugambwe wa apederi ndabashimiye cyane namwe turabashimiye cyane kandi tubashimira ni radiyo vuwa d'amerique ku ijambo guhereza abarundi kuko ubu tuba dufite ikibazo cy'amaradiyo abantu ni ukuri bararyoherwa cyane kumvira radiyo iwanyu rwose murakarama rwose tudakomeje rero kwibanda mu magambo habimana na- nanjye reka duhe n'ijambo nanone abandi bagikomere- bagitegereje ku mirongo ya telefone noneho habimana aze kubifatira hamwe abivugeho nefutari ngaho terera jesu nashaka kera Mm, nashaka icyo nohanura yasurukiye abatwa eh, Eh, yogerageza agahimiriza leta igakore- igakorera abanyagihugu bose idata- idakuye ati ubu bwoko buraserukiwe cyangwa ubu kuko natwe bwo twita yuko turi mu bwoko buserukiwe tubona yuko mwanya tuserukiwe bidakwiye kwe ye urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika dufite kandi kuri telefone placide placide uraho neza ndaho ndakomeye nabo Ye- mwaho ye wowe uri hehe je ndi moreyare muri canada uri umutwa ndi muri ndi moreyare muri canada oya si ndi umutwe
uri umurundi ndi umurundi terera noneho ku kibazo cy'abatwa muri